mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje nshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu burundi iremeza ko generali ale guillaume bunyoni afunzwe ko kandi ameze neza nyuma yo kumusura guhera ku munsi wa gatanu amasoko y'ijwi ry'amerika yari yatubwiye ko uyu wabaye minisitiri w'intebe ari mu maboko y'inzego z'umutekano guhera mu ijoro ryo ku wa kane inzego z'ubutegetsi mu burundi ntacyo ziratangaza kuri iryo fatwa inkuru y'ijwi ry'amerika dusomerwa na aloise bigirimana
ku rubuga rwabo rwa twitter niho umugwi cnidh wigenga ujejwe agateka ka muntu wabitangarije wanditse uvuga ko wagendeye alain guillaume bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi mu kibanza afungiwemwo ejo ku munsi wa gatandatu kandi ko atigeze aborezwa igufa canke ngo amererwe nabi ariko umugwi cndh waririnze gushikiriza ikibanza afungiwemo sixte vinyi nimuraba umukuru w'uwo mugwi yabwiye ijwi rya amerika ibiro by'i nairobi ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu ko igikorwa cy'uwo mugwi ari ukuraba ko agateka k'umuntu kubahirijwe ibisigaye ngo ni inzego zibijejwe umushikiranganji w'ubutungane n'umushikizamanza kizigenza wa repubulika umukobwa wa bunyoni yanditse asubiza ibyanditswe na cnidh afise ibyo ayibaza yanditse ati haraheze iminsi ntashobora kuvugana n'umuryango ati ni gute mwebwe mwashoboye kubaronka boba bafunzwe nimba bafunzwe bagirwa n'iki ni kuki abana bato bafunzwe bafunzwe mu buhe buryo ibyo nibyo bibazo yibagije ku makuru yo kumenya nimba hoba hari abandi bantu bafatanywe na alain guillaume bunyoni umukuru wa cnidh yishyuye ko atawundi muntu n'umwe yafatanywe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ari nawe yategetse isakwa ry'inyubakwa za bunyoni ku minsi ya mbere n'iya kabiri muri iyi ndwi ntacyo arabivuga ko silvestre nyandwi hamwe n'umuvugizi w'ibiro byiwe agnesi bangira icenge ntibashotse baboneka kugira bishyure ku bibazo by'ijwi rya amerika manda y'amezi atandatu yahawe ingabo z'umuryango wa afurika y'uburasirazuba eac ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo yarangiranye n'itariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi mu gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jimmy shukurani bakomera uri mu mujyi wa goma amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa afurika y'uburasirazuba yase zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa kongo mu ntara za kivu ya ruguru na ituri zivugwa mu mutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya leta izi ngabo zoherejwe muri kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za yasi zabirangiye ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa abahagarariye imiryango na za sosiyete sivile mu ntara ya kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda hari abifuza ko izi ngabo ziva muri kongo barimo john banyene baringene umuyobozi uhagarariye sosiyete sivile mu ntara ya kivu ya ruguru yose uyu avuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za eac ziri muri kongo twebwe ntabwo turamenya icyo ingabo za yase zaje gukora muri congo cyane cyane mu burasirazuba ubu ngubu perezida felix Tshisekedi ndetse na guverinoma ye bagakwiye kubwira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za kenya uganda sudani y'epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano ku amezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho ahubwo emu makumyabiri na gatatu irakomeza gufata uduce twinshi ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu emu makumyabiri na gatatu ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u rwanda kandi yayase nayo ibirebera ku bwa janti karabuka umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile mu teritwari ya rucuruwe abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za yase n'iz'umuryango w'abibumbye monisco icyo monisco yarakoze n'icyo ngabo za yase zaraje gukora tureba yuko barimo bazungura tu barimo bapica amafoto bagakora n'ibyaye n'ibyaye kandi no mu karere ko batuyemo akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo ntacyo ntacyo tubona ko bakoreye abaturage ahubwo tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya kongo itubwira twe abaturage EAC yaraje kutumarira iki kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye EAC yashaka yuko yasubira iwabo ingabo zacu za kongo ntabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23 ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri kongo aba barimo rudakubana Clement uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano kuko hano hari abarundi ubu impamvu twabishimaho gato ni uko nko mu bice bya mushaki bavanyeho amabariyeri ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzura nubwo aba ari gato ariko baba banayisanzura kuba ko tuba tubanye n'amayase biba bidushimishije cyane kurusha ko twakabanye n'aba baterorisite n'amara amaparitire deriyo nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za yase ijwi ry'amerika ryavuganye na bwana rwanda batukezanga francois wigisha ibijyanye na diplomasi imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari iyo IULPGL Université Libre de Pays de Grand Lac mu rurimi rw'igifaransa no mu mujyi wa Goma twamubajije uko wabona iki kibazo manda ya yasi irimo kurangira nibyo kandi imitwe irwanya leta ya kongo iracyahari ntaho yagiye ariko ntabyo ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za yasetena mu burasirazuba bwa kongo oya leta ya kongo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za yase ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuziha amahirwe twebwe n'abakongomani bose izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya yase ya mbere ntacyo yamariye abaturage hagati aho hanigoma kuri uyu wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya yase ariko irasubikwa nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe kugeza ubu haba leta ya kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya yase jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hsr riratangaza ko rigiye kubakira amazu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya rusenda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo nyuma ya hsr namwe mu mashyirahamwe akorera mu nkambi ya rusenda y'umurasirazuba bwa kongo isuzumye amwe mu mazu yagiye asenywa n'imvura ndetse n'ashaje ari muri site ya gatunguru ya mbere iya kabiri ya gatatu ndetse na site ya rusenda zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zigaragaza yuko zugarijwe no kutagira aho zirara kuko amwe mu mazu zari zarubakiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na cumi na karindwi amwe yarasenyutse andi nayo amashitingi aratobagurika mu gihe izindi nazo ibiti byari bizubakishije byaboze mfite umuryango w'abantu umunani ariko turara mu nzu duhagaze inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbona aho ndyamye uri hanze ni ukuvuga imvura iguye amazi yose aherera mu nzu mukeshimana francine ni umubyeyi w'abana batatu yerukaga guhabwa amashitingi yo gusakaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi afite impungenge ko uburyo barara bavigwa bishobora guteza impanuka umuryango we imvura iguye mu ijoro mpita ndara nicaye sinsubira kuryama ubu ho hamaze iminsi ibiri no kurwara ngire ngwariremwo ndara nicaye mvoma amazi mena hanze ngomeza mpagaraye imvura imvura imvura na nisa hizo ushobora kungwako ikamitana n'urubyaro kuko nta na hamwe mfise mu ngira iranzi olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda yasobanura ko aseri yabasezeranyije ko igiye kubaka amazu y'impunzi yagiye asenyuka kubera imvura byagaragaye ko by'ukuri amazu menshi yabomotse kandi abantu benshi batagira aho bakika umusaya bityo bituma hasere na senere bavuga yuko bagiye gusubiramwo amazu tuvuga yuko ah, eh, ibice mirongo umunani ku ijana bigiye gukogwa bigiye gu- gusubirwamo kugira ngo izo mpunzi zironke aho zikika umusaya rero bakavuga yuko bigiye kugwa mu minsi ya vuba kuko eh, biboneka yuko ibyo bikorwa bizogenda kugwa ku masite ku masite na cyane cyane ku mazu asinzikaye niyo azobanza kwanza gushigwa imbere imbere yo kubashikira abandi nubwo seri isezeranye zikunze ko igiye kuzubakira amazu zisanga yarakwiriye kwiga uburyo yakubaka amazu akomeye kuko iyo yubakishije amahema atobagurika nyuma y'igihe gito ndetse akanaguruka ni by'ukuri ibyo twasaba hasi gasenera nidufashe nk'uko bafashe izindi mpunzi z'ahandi Ba- batorere umuti iki kibazo asangwa ari uko eh, umurefije abaye ngaha yara- twarananiwe n'uburyo bwo kubaka aho hantu babanze basubire bagaruke bige isi badusizemo hanyuma baheze barabe uku- ubundi buhinga bashobora kutwubakiramo amazu ashobora kuba yoshobora kwemerana n'iyi si yaho itika mu gihe cy'imvura kugira ngo amazu ntaze kwame aratugwako hasere n'umubyeyi ntakenye nasaba amakungu cyangwa bijya bihugu bisanzwe isaba imfashanyo badukorere nk'uko bakoreye abandi barefije bo mu bindi bihugu batuzanira amabati didier numbi wa numbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda avuga yuko basabye zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse kuba zigiye muri santire jene ndetse no muri santire dakeye mu gihe hategerejwe yuko haseri itangira kubakira izi mpunzi amazu inkambi ya rusenda iri muri teritwari ya fizi yarimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu oveda sengabo ijwi rya amerika uvira nshuti turi kumwe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ikaze nanone kuri mwese mukomeje gukurikira ikiganiro ejo ndabizi ko mudukurikira muri benshi hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi haba mu rwanda ndetse no hanze yarwo umuhanga yaravuze ngo burya kwibuka ni ikimenyetso cyo guha agaciro ndetse no kuzirikana abawe wabuze cyangwa se abawe bitabye imana dushingiye kuri ibi byavuzwe n'aba bahanga ndabakangurira kutajya kure y'inyakiramajwi zanyu kuko uyu munsi turagaruka ku gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane twibanda ahanini ku mabwiriza yashyirwaho muri icyo gihe cyo kwibuka bamwe mu barokotse jenoside bavuga ko asa n'ayorohejwe ese koko uburyo bwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bwarorejwe ugendeye ku myaka yatambutse cyangwa ahubwo ni inzira yo kubaka amahoro arambye nimujye kure ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ikiganiro ejo nicyo ukomeje gukurikira ku itariki zirindwi mata buri mwaka mu rwanda n'ahandi ku isi hatangizwa iminsi ijana yahariwe kwibuka no kuzirikana abazize jenoside yakorewe abatutsi muri mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane amabwiriza yasohowe na minisiteri y'ubumwe n'inshingano mboneragihugu avuga ko insanganyamatsiko izakomeza kuba kwibuka twiyubaka muri uku kwibuka hari abarokotse jenoside bavuga ko amabwiriza yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane agenda yoroshywa ku buryo bikomeje uku hari abana batazamenya amateka ku rundi ruhande abandi babona ko ari intambwe iganisha ku kwiyubaka nk'urugero twavuga nko mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda nta biganiro biteganyijwe mu midugudu nyuma ya saa sita mu gihe mu myaka yatambutse mu midugudu buri munsi mu cyumweru cyo kwibuka habaga hateganyijwe ibiganiro ku mugoroba ndetse ugasanga amaduka y'ubucuruzi arafunze mugenzi wacu ntore yaduteguriye inkuru igaruka kuri iyi ngingo
kwibuka twubaka n'ibiri ntero u rwanda rushya amateka twanyuzemo atubera impano y'ejo heza
mu gihe u rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda hari bamwe basanga kwibuka iyi jenoside uko byakorwaga bisa n'ibyorohejwe bafite impungenge z'abazabakomokaho bashobora kuzasanga bisa n'ibyibagiranye bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bo mu karere ka gicumbi ahazwi nk'umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge wa nyarutarama hari abasanga ibi bikorwa bikomeje uku byazarangira amateka yibagiranye ibyo biganiro bitabaye nta handi babikura bigabanya agaciro k'icyo twibuka umwana ubanze azarangiza kaminuza nk'imbere jenoside atazi ibyayo muri make turashaka kwiyubaka kurusha uko dushaka kumenya iyo twavuye kandi kumenya iyo twavuye nicyo kidufasha kumenya iyo tujya batoya mutabibonye ukwiriye kubibona namwe mukazagira icyo mubwira abana banyu ariko ubu ngubu urabona ko bimwe bamugane bagenda basa nk'aho babyoroshya ko niba batangiye kuvuga ngo ni umunsi umwe gusa kandi nabwo amasaha atatu atarenga nabwo urumva ko ari ikibazo rero ndumva ahubwo imana imbabarire nta nubwo nshaka kugira ngo nshinja kubera ko wenda n'abayobozi baba badutekerereje ariko mbabona bakwiye kuzajya nibura n'abagize ibikomere mbere yo kugira ngo bafate imyanzuro bakamanza bakabaganiriza ati dore dushingiye turabona ko nibura bajya bavuga ngo umuryango utibutse ngo urazima none si ubwo ngubwo ahubwo utibutse ibyabaye noneho nibwo uzabona nuko uzahangana nabyo hari kandi abakora imirimo ibyara inyungu bagaragaza ko aho igihe kigeze nta mpamvu yo gufunga ibikorwa bibyara inyungu cyane ko ari ukwibuka abantu baniyubaka mbere ibiganiro byabaga ahantu hose hafunze kandi icyo gihe abantu bafite inguzanyo bagombaga kwishyura rumva sisiteme ihari ibyo biganiro rero ushobora kubikurikira ahantu hatandukanye kuri radiyo se ku matelefone yagezweho ya simatifone iradufasha cyane turibuka tukibukira mu mitima yacu tukifashisha amasosho mediya tukifashisha amaradiyo tugakomeza tukibuka ariko tunakora kandi noneho tugakomeza tukiyubaka icyo tugambirije imbere ni ukwiyubaka muri rusange nyine kwibuka ni byiza kandi dore twibuka n'ubu muri rusange kuri radiyo tukumva amakuru twebwe twabonye neza kuko byadufashije kugira ngo twiteze imbere tugakora noneho ubu ngubu ni nka saa mbiri ndacyari mu kazi rero biradufasha cyane kuko bituma tutica akazi Masabo François umwarimu muri kaminuza asanga kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bigomba guhuzwa n'ibihe ariko nanone hari ibigomba kwitonderwa birimo guha umwanya munini abato bakeneye kumenya aya mateka kwibuka ni ibintu bishobora guhinduka bishobora kugira uburyo bushya bwo gukorwa kandi ariko intego igakomeza umuntu yavuga ko rwose hakwiye kubaho koko gutekereza uburyo bwo kwibuka bundi bushya kubera impamvu navuga wenda ebyiri iya mbere ni uko iyo turebye ibarura ry'abaturage ryabaye ejo bundi mu mibare baduhaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri batubwiye ko abafite munsi y'imyaka mirongo itatu bagera kuri mirongo itandatu na batanu ku ijana kandi urabona turibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda ni ukuvuga ngo guhera ku muntu wari ufite umwaka umwe muri jenoside nibo bari muri mirongo itandatu na batanu ku ijana wongeyeho ye n'abari bafite imyaka itanu itandatu kuko nabo baba bakiri abana ibyabaye icyo gihe ntabyo bazi ushobora kuvuga ko abari munsi ya mirongo itatu n'itanu ku ijana bagera kuri mirongo irindwi ku ijana abo bantu rero nibo benshi bakeneye kumva ibyabaye muri jenoside bakeneye inyigisho ku byerekeranye na jenoside kugira ngo babashe gukumira ibyo ibyayiteye byose babashe no gusobanukirwa ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo cyenda na kane iyo rero ni impamvu ya mbere ituma gusobanura inyigisho bikwiye kwigwa bundi bushya kugira ngo bihuzwe n'abakeneye kumva izo nyigisho ari benshi ikindi cya kabiri ni uko twakunze kwibuka twibanda kuri kiriya gihe cyo kwica kuva muri mata mirongo cyenda na kane kugeza muri nyakanga mirongo cyenda na kane ariko jenoside tuzi ko itegurwa igihe kirekire niyo mpamvu dusubira inyuma tukajya kureba inyuma ni iki cyateguwe abantu bigishijwe bate bategurwa bate ku buryo ibyo bintu bibaho koko ugasanga rero no kwibuka dukeneye kumenya mbere y'aho ngaho mbere y'igihe bica icyabaye kugira ngo kigeze abantu kuri urwo rwego rw'ubunyamaswa rugeze aho ngaho urumva rero twajyaga twibuka duha umwanya abarokotse ndetse n'abagize uruhare muri jenoside ni ukuvuga ngo tugomba no kugira igihe noneho cyo guha umwanya abasesenguzi noneho bashobora kuturebera mbere yaho byagenze biti jenoside rero ntabwo ari ikintu gikubita nk'inkuba gutya ni ibikorwa bitegurwa ni ukuvuga rero ngo ni ukugaruka kuri za mpamvu zo kwibuka ni ukugira ngo duhe agaciro duhe n'icyubahiro abazize jenoside abakiri bato cyane cyane bamenye ibyabaye ariko kandi tubahe n'ibitekerezo n'uburyo bwo kugira ngo bayikumire itazongera umuntu rero yatekereza ko koko igihe cyo kongera gutekereza kwibuka mu by'ukuri igihe ni iki gihe kirageze kubera ko abo tubwira ni abantu batamenye jenoside kandi twajyaga twibuka kubwira abantu bako- babonye jenoside ku buryo ubu hari ibibazo bishya tugomba kongera kwiga neza kugira ngo tubibwire abo bantu mirongo irindwi ku ijana b'abanyarwanda batamenye jenoside minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yatangaje ko insanganyamatsiko ari ukwibuka twiyubaka ibirori by'ibyishimo bihuza imbaga y'abantu birabujijwe ubukwe n'imihango ijyanye nabwo amarushanwa uretse siporo zikorwa n'abantu ku giti cyabo umuziki utajyanye no kwibuka haba mu tubari aho bafatira amafunguro aho batunganyiriza imisatsi sarude kwafire aho batunganyiriza umuziki mu masitidiyo n'ahandi hantu hahurira abantu benshi nk'aho abantu bategera imodoka n'ahandi birabujijwe imikino y'amahirwe kwerekana imipira ibitaramo mu tubyiniro utubari iby'urwenya iby'indirimbo iby'imbyino sinema n'ikinamico ritajyanye no kwibuka birabujijwe ibikorwa byo kwibuka bizakomeza mu minsi ijana kugeza tariki ya gatatu nyakanga bibiri makumyabiri na gatatu birimo gushyingura imibiri yabonetse cyangwa iyimurwa muri gahunda zo guhuza inzibutso yumvikanyweho n'uturere ndishimwe honore mu kiganiro ejo mu karere ka gicumbi
mugenzi wacu shimwonore arakoze cyane ku nkuru yaduteguriye dushimiye cyane abaturage bo mu karere ka gicumbi mu mudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge wa nyarutarama baganira na mugenzi wacu bagaragaza ko batewe impungenge n'iyoroshywa ry'amabwiriza yo kwibuka ndetse kandi twanumvise abandi bakora imirimo ibyara inyungu bagaragaje ko nta mpamvu yo gufunga ibikorwa bibyara inyungu kuko dukwiye kwibuka ariko tuniyubaka Reka tunashimire cyane umwarimu muri kaminuza mu ishami ryo gukemura amakimbirane Masabo Francois usanga kwibuka bigomba guhuzwa n'igihe ariko nanone hari ibigomba kwitonderwa birimo guha umwanya uhagije abakiri bato wo kwiga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane mwibutse ko kandi wowe udukurikiye watanga igitekerezo cyawe unyuze kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri itatu kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook twitter na instagram hose ni ukwandika ijambo ejo yufu eko utubwira uko wowe ubyumva ese wowe amabwiriza yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane uko agenda yoroshywa hari icyo bitwaye cyangwa se nawe urimo ubona ko atari ukoroshywa ahubwo ari inzira iganisha ku mahoro arambye nkomeje kubashimira mwese mukomeje gukurikira ikiganiro ejo cy'uyu munsi tugeze muri wa mwanya w'ikinamico ngira nkugire aho tugize ku gace ka makumyabiri na gatanu reka dukurikire
yumvira igice cya makumyabiri na gatanu cy'ikinamico ngira nkugire duheruka na valentine na rugamba bavumbura ibikandagizo by'abamennye amatafari bari kuzajya gusanishiriza umunyacyanzige ariko bakomeje kwibaza abari bo byabayobeye baba barabavumbuye se nimukurikire umukino
ariko ubwo buri mu bitari ni ukubyuka usakuriza abantu
Pardon mama kubera ukuntu dusigaye dufite club ku ishuri y'imbyino gakondo Yego.
sijye numva nawe urankubita ingoma cyangwa nka shayaya kanzage yewe inzoge yewe warasaze mama gusa we.
Eh, mbwira ni wowe wanduje umusarani
ngo umusarani reka ndarengana ubwo niba abana bakiniraga hano ejo ubundi se kudakingwa neza n'abagenzi b'ijoro bawujyamo bagasiga bawanduje ngaho hindukiza ijipo yawe y'ishuri neza ntubona ko umufuka umwe ureba imbere undi inyuma
w'abandi sinari nabibonye ese urarwaye mama reka reka kubera iki ko mbona utameze neza mama ari ndarambiwe ndarambiwe gusaba abanyima ibyo gilibert yankoreye ejo byatumye mfata umwanzuro wo guhaguruka nkajya gushakisha ibiraka icyanzige
erega ni ukubanga naho ubundi nta mutima mubi badufitiye Hi, ni wowe wa mbere se baba bahaye akazi aba bana bose ubona hano mu nkambi iyo barangije kwiga sitaje bayikorerayo si icyanzige cyangwa bakajya mu mujyi ubona se iyo bagarutse mu nkambi baba badasa neza wakoze gufata uwo mwanzuro rwose yawe kubita imfubyi wiyibwiriza kurira ahubwo mama ushatse wasubira mu ishyirahamwe ugasaba imbabazi bakongera bakakwakira reka reka ibyo gusaba imbabazi abandogeye byo byibagirwe kandi ari biba ubwa mbere n'ubwa nyuma umbwira ibyo gusaba imbabazi murekatete ariko se nta n'ubu uracyagendera ku makuru y'ibinyoma ubeshyira mama valentine ngo amubeshyera ahaha reka nisubire ku ishuri ihute nyine hagira ngo wowe na gilbert muravukana neza neza gusaba imbabazi bikababera umutwaro bigezaho koko
ariko valentine wowe nukumbuye ariza ntaragamba sha inkoramutima yanjye shaho nabuzwa n'iki kuyikundira ni ukuri arisa ntitumuheruka pe ameze nk'umuntu ufite utuntu twinshi none se ko aza twinjiye agatambere yacu rekreasiyo nabwo ntitumubone
none se ubundi wigeze umuganiriza ngo umenye niba afite ikibazo cyangwa niba ahugijwe n'ibindi byiza sha wakupe
ngaho nyumvira da kandi umaze kunyifatira ngo ni inkoramutima yawe nta byawe mbere yo kugera mu rugo se tubanza tujye iwabo kumureba oya bugisha ahubwo wenda twazatsinda nka n'umunsi w'ejo kandi ubanza ataramenya ibyatubayeho n'amatafari yacu yewe karisa nsigaye nawe akikundira kubera Ehehe, kagira inkuru rero ntabwo nkubeshye pe umunsi ku munsi iyo umurebye mbona yarushijeho kuba mwiza kada Hmm. ibyo se si kimwe mu bimenyetso byerekana ko ukunda umuntu wawu mbwira se mbijyemo we bikuvugira uzampemba Hmm, sha, reka guhenda nzabimubwira ikibazo ni mama we wowe si wanyu baroroshye Hmm, ahubwo ntitse igitekerezo hmm, ni ikihe ejo niwe uzamusanga ukamubaza amakuru n'ikibazo afite gahunda ye ntugasaze ntuzabe nka cya kinyoni wowe gusa kimwe nyine kiguruka kitavuze bakacyita igijwi
yemwe yemwe murafurisha dufurira abantu tukabakorera amasuku yo mu rugo abadafite umwanya wo kwigerera ku isoko nabo baradutuma bakatwishyura nyuma yemwe yemwe murafurisha yemwe yemwe ese ni wowe uririmba utyo dona
ariko ntugasuzugure karisi indirimbo wumvise mu byo navuze byose ni iyihe aha ndakuze uri mwene wacu ndamutse nkwisukiriye sinagukira ahubwo iyo menya ko utuye hano ntabwo rwose mba nahinje ubundi se byanditseho ko ariho ntuye ubwo se uraseka iki
cyakora imyenda idafuze turayifite da ndetse ni myinshi gusa niba washonje wakwinjira mu nzu tukakugaburira tutarinze kugufurisha umva nkubwire karisi mubo nafurira mwe ntimurimo urumva n'ibyo biryo byawe kandi ntabyo nkeneye ntabyo ukeneye Soni.
cyangwa urashonje ahubwo uratinya ndakubwiye ngo kutukuroga sinshonje nanakubwiye ko ntabyo nkeneye Ah, nyamara hano hari ibyo kurya twakugaburira ukabona uko ujya gufurira abantu ufite ingufu ibaza imyenda y'abandi n'uyipfubye arega si wowe wa mbere hari n'abandi bagenzi bawe bajya baza gufunguza hano yewe ubwo ari we mpingukiye hasi ahubwo ubu ndaronkara cya karisi urampemukiye gusa niyo wigumira mu nzu
amba danata agashyigiramo mukigo yagiye gushaka ibiraka icyanzige tafite ivangura n'urwango muri wese aka kazi kazamuhira abahu ibyo gusaba imbabazi mu ishyirahamwe kugira ngo arisubiremo byo katabikozwe iherezo rizabirihe naho ubutaha
ndizera mwaryowe n'agace k'ikinamico ngira ngo ngere k'uyu munsi nizere ko kandi n'inyigisho zirimo zibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi
Une vision réelle devenue irréelle. La télé a montré des images éloignées sur des faits insensés. Trop vrai pour être vrai.
La mort des innocents, lâchement sacrifié, sauvagement exterminé, stratégie préparée, génocide occulté sur fond d'impunité.
tulibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibi byiza twagezeho turibuka jenoside yakorewe abatutsi
nshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru tubashimire ko mwabanye natwe aloyizi bigirimana niwe washyize hamwe amajwi y'ibi biganiro mumaze kumva kuri mikoro mwari kumwe nanjye edil